My people, my people, wonders shall never end. Wonders shall never end, oh my people. Wonders shall never end. I saw on your fifa. eh? In fact, eh, na this Ifa chief priest, make you not be say, na Ifa chief priest I go buy on your fifa last last. Yes, so oh, because now you carry wahala come, now you carry talk come, say this one happen. Now you the talk say it e no happen again. Ha, my people, you not shock una. It e shocked me too, It oh. e shocked me too. Now you say you they do Now you say you know they do again who does that eh as if Ifa chief priest talk say eh eh make eh eh Ooni of Ife o make e waka make e waka for Naomi head o hmm my people not be smarting. he say make you go beg naomi oh make you go beg naomi naomi come back to the palace make naomi come back to the palace oh make oni go talk to naomi make oni go do this one make oni go do that one oni sefe eh, con dey talk him own do him own for inside palace can you imagine my people oni the talk him own do him own for inside palace eh it's ifeachi dey tell am say eh make they go say um eh, Ifa talk say Naomi need to dey dey inside the palace. If Naomi don come back to Ooni life fully, things go dey dey better, things go dey dey sweeter for Ooni. Say make Ooni no lie, Ooni bin when um Naomi bin dey palace, Ooni know wetin and wetin im enjoy for inside palace. Yes so na only I know the grace wey be say e enjoy say e no go fit share with person for inside this um palace matter. um so make you go make they go talk to uh, naomi say uh, the gods talk say the fast talk say uh, there are more children coming there are more children eh, coming and naomi go do wetin na im go born those children them come give uh, oni hmm, my people my people say more children they come more children they come make on you know not fear say make naomi make naomi do wetin make naomi come make dem come do one or two make dem come this make dem come that make dem come hey my people the matter eh e tight the matter tight oh e tight e tire me well oh, well e tire me yes so oh. when the guy talk say or um, uh, ifa talk say their other other children coming for oni and the other children has chosen Naomi to come. Naomi's way to come. So make all you do waiting, make you go talk to the woman, make the woman come to one place, make she dey one place oh. so so no be all this one say today this tomorrow that and at the same moment, now him dey confuse the man o oh. na na talk say if I say make he marry many wives So oh. ever since many wives enter palace if he's not work gbas today it's another gbos tomorrow if it's not problem today it's trouble tomorrow What's the apple? wetin happen wetin reach so if it's not problem it's trouble if it's not trouble it's problem who person wan come talk to who person wan run go meet for on top this kind eh, matter so on top this kind matter yeah, so who person wan go meet who person wan go talk to who person wan go confiding on top this kind matter because eh, na una go talk say make thief come come come come thief person farm na una go still call the owner of farm make e come catch thief yes o so, una dey set on e up turn you on the spot then now call come again come the one form rescue team yes so now he be waiting that they try do for inside the palace and naomi don't even first talk this to say eh? people will be say that they do on here they dey inside the palace they live in the palace say yes they live in the palace say but they, eh, they will not listen to her because if you say eh, eh, queen we do one thing queen do one they will not want to listen to her because they know that she will always say the truth she will always say the truth hmm. See all these people say that they do so, say that then they do on you, they go do on you, make on you, they, they go tell a person, so yeah, come thief, and they call, call the owner of place, say, ah, call cash thief, oh, call cash thief. Yes, so he say eh, the thing, eh, he, he tough, he tough, he tough. They never expect him to day like that, he tough. Hmm. my people not be small matter not be small matter i feel terribly bad for all new of ife i feel for him because uh, all in the name of a tradition tradition you go leave your papa We go to talk to your father even though say you be king sef a eh, bible still talk say honour thy father and thy mother no matter what you happen honour honour no matter what you happen no matter the talk no matter the basketball. no matter the honour them. na so bible say do it. na so bible say talk say honour them. make your days waiting. make your days stay long for the surface for the surface of um earth honour them but no as he don't be traditional ruler he left he left his father's council and straight straight ahead he go Uh, what dem dey call am left his father's council straight ahead he go uh, uh, meet a eh, traditionalist all this uh, uh, go meet the ifa chief priest say uh, wetin ifa chief priest talk say make you do because all this things still dey in mind too the thing day in mind my people e day in mind e day in mind to they see different different ways big or small o tiny o make you get everything all for one side yes make you dey see there for bottle, high ball. make you dey see the waist they shake how many you fit knock? how many you fit shop? my people not be smarting. this matter eh e get as e take the matter tight the matter tight now now they say if eh, ifa chief priest don talk another one Now naomi need to come back to the palace Now naomi need to this Now naomi need to that and tomorrow I go talk say now naomi that don that doesn't have respect Naomi that does not this. Naomi that does not know herself. Naomi that does not love the king. Naomi that does not everything na wetin Naomi know they do. Wetin Naomi do and wetin Naomi no do. That be the problem. What Naomi did and what Naomi did not do is always the problem. Nobody is always talking about the time that Naomi is showing efforts, trying everything she can to be in the midst of these older women. It's not easy. it's not easy my people e not easy you come up for your papa and your mama's. house come dey stay one my house eh e not easy my people hmm e no easy oh, ko easy at all Come up for your papa and your mama's. house come dey come say okay i i don't marry when when you come marry enter now you come be the smallie for inside. and you be the smallie for inside naomi she gay. they feel like her ah became whenever i think her own your favorite married naomi when she was 20 either 26 or 27 26 to uh, her 25 26 27 be a city marry her very young girl very young and innocent so they decide to take advantage of that young and innocence Yes, and they succeeded. Though. They took advantage of her. Every time, hey eh, Naomi, you don't used to take care of our brother. Naomi, that's not how they do it. Naomi, that is not what he's going to eat. Ah ah. Naomi go give order to cook. You will go say, um, our brother know the shop that one. Oh. My brother know the shop that one. Oh. My cousin know the. shop. And Oni too will not talk because he's trying to please everybody. Everybody. Everybody's pleaser. Hmm. Anyways, my people, na so the matter be, oh, na so the matter be, na so the matter be, oh, they don't talk their own. If I chief please don't talk your own. Make we see how the matter be, my lovely people. I go see you now for my next video with the updates on wetin If chief uh, priest don't talk again. Whether they don't answer If Ifa priest oh, I be na you know we'll go find out in our next video i'll go see you now for my next video lovely people make sure not forget to like and subscribe to this channel see you in our next video sweet people bye